Akka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa akka bultan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baadii 22 2531 irratti televezyiiniidhaan immoo itoo saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 57 irraa isinii darba. Guyyaan har'aa wixata amajjii 3 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo muddee 25 bara 2014 qophiin keenya har'aa oduuwwan adda addaa qaba gabaasaalee adda addaatu jiru kan dursu. oduudhaan oduu keenya har'a kan nutti himu namoo daandiiti gara sittin isin dabarsa.
Dhaggeeffatoota keenya akka ooltan lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa jiraataniif lammiiwwan biyyoota Afrikaa kaan irraa dhufan kabaja ayyaana waggaatiif Finfinnee seenuu itti fufuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Akka gabaasaa kanaatti jillo hoogganaa hawaasa lammiiwwan Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiraataniif abbaa qabeenyaa magaalaa Suweetoo keessa jiraataniin hoogganamu har'a dirree xayyaaraa idila addunyaa boolee qubatee jira. hoogganaa biyya afrikaa alfii abiy ahmed deggaruudhaaf akka dhufan ka dubbatan lammiin afrikaa kibbaa kun itiyoophiyaa baraaruun arditti afrikaa baraaruudha jechuudhaan dirree xayyaaraatti gabaastota oduutti akka dubbatan kanadii abaatee gabaasaasaa keessatti eeree jira. daandiin xayyaaraa itiyoophiyaa balaliisaa guyyaadhaa guyyaa magaalaa naannoo amaaraa godinaa walloo kaabaatti argamu laalibalaatti jalqabuu isaa beeksisee jira magaalaan laalibalaa baatiilee ja'an dabraniif to'annaa adda bilisummaa uummata tigiraa jala turte. ittaana pirezidaantiin bulchiisa naannoo amaaraa siyyum xilaa'uun naannolee dhiyeenya raayyaa ittisaa biyyaalessaan deebisamanii qabataman deebisanii ijaaruudhaaf carraaqqii godhamaa jiru laalchisee maddeen oduuf kan ibsa kennuuf jiran ta'us asteer misgaanaa'u baahirdaar irraa gabaastee jirti. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook biyyattii karaa nagaa gara deemsa dimokiraasiitti ceesisuu hanqachuu isaanii himuudhaan kaleessa ofiin taayitaa gad lakkisuu irraa kan ka'e jeeqamni siyaasaa biyyattii daranuu hammaatee jira. Kana irratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Aangawoonni Keeniyaa shakkamtoota shororkeessotaa garee Al-Shabaab kan lafa Somaaliyaa wajjin waldaangeessu godina lammuu keessatti har'a namoota ja'a galaafatan jedhan qabuudhaaf kafaana dha'aa jiran ta'uu dubbatan. Koomishinarri godinaa lammuu Inguruu Machaariyaa shakkamtoonni hidhattoonni Al-Shabaab kun har'a ganama naannoo widhuu jedhamutti jiraattota irratti haleellaa geggeessuun ajjeesan jedhan. Garuu hagammaatti haleellaa kanaaf kan itti gaafatama fudhatee hin jiru. Shakkamtoota sana qabuudhaaf bosona keessa sakatta'aa jirra ka jedhan koomishinarichi tarii uummata keessallee dhokachuu akka malan eeranii akka uummanni naannoo sanaa shakkamtoota sana faana dha'uutti isaan gargaaru gaafatanii jiru. Citizen TV ka jedhamu televezyiyoonni Keeniyaa immoo akka gabaasetti namoota ajjeesaman sana keessaa yoo xiqqaate tokko rasaasaan kan haleelamee du'e yoo ta'u kaan ableen morma murame kanneen hafan immoo jiraatti gubaman. Jiraattonni naannoo widhu akka jedhanitti haleeltonni sun manneen hedduullee guban. Garuu haleeltonni sun irra hedduun isaanii kanneen hablee baatan waan ta'aniif dhuguma hidhattoota al-shabaab ta'uu yookaan immoo ka siyaasa naannoo sanaatti hidhatan ta'uu ammallee shakkii qaban. Poolisiin Afrikaa Kibbaa ibidda gamoo paarlaamaa biyyoolessaa biyyattii magaalaa keeptaawon keessa jirutti qabatee miidhaa guddaa geessisee walqabatee wixatarraa nama tokko irratti himannaa kan dhiyeessuuf jiru ta'uu beeksisee jira. Gamoo guddaa ka gariin isaa bara 1884 keessa ijaarame ka waajirri mana maree bakka bu'ootaa Afrikaa Kibbaa keessa jiru sana keessatti ibiddi qabachuun kaleessa yoo ta'u sababaa ibiddichaatiin aangawoonni Afrikaa Kibbaa kaateediraala yookaan immoo waldaa amantaa kiristaanaa kaatoolikii kan sa'aatii haga xiqqoo dura qabsaawwan farra apaartaayidii duraanii beekamaan desmoon tuutuu keessatti awwaalaman cinatti humna nagaa eegumsaa bobbaasuudhaan akka daangessanii eegan taasisuuf dirqamee ture. ministeerri hojii tajaajila uummataa afrikaa kibbaa paatrishaa diliilii ibsa kaleessa gaazexeessotaaf kennaniin waajirri paarlaamaa biyyattii hanga daandii pileenii istiriit lakkoofsa 120 jiru nagaa ta'uu dubbatan.
I thought I must come out and tell you that the fire, uh, the fire brigades and the fire services have got the situation under control. What you see behind me, it is not the National Assembly that's on fire. What is coming out...
Birgeediin ibidda dhaamsuuf gareen tajaajila dhaamsa ibiddaa haala jiru to'achuu akka danda'e gad bahee isinitti himuun barbaachisaadha jedhee yaade. Wanni isin dudduuba kootii argaa jirtan kun waajira mana maree bakka bu'ootaa miti kan ibiddi itti qabate aara waajjira mana maree ka durii keessaa alatti kuufametu waajjira mana mareerraa mul'ataa jira. Waajjirri mana maree nagaa akka ta'e isinitti muunfedha. Daandii Pileen Street lakkoobsa dhibba tokkoof digdamarra kan jiru nagaadha. Amma ibiddicha bakka jirutti dhaamsuuf yaalaa jirra jedhanii turan ministeerittiin. Ta'us garuu gam tokkoon baantii waajjira mana maree gumii biyyoolessaa akka kutaalee biyyattii jiksee kuticha akka jirutti cufuusaatu dubbatama. Lubbuu namaarra miidhaan ga'u garuu agammaatti waan dubbatameen jiru. Namichi umrii waggaa 49 kan ibiddicha sanaan wal qabatee shakkamuun qabame boru akka mana murtiitti dhiyaatu kan himame yoo ta'u ibsi poolisiin baase akka jedhutti mana maree cabsee seenu hannaaf ibidda qabsiisee gubaatii dhaqqabsiisuun himatamuuf jira shakkamaan kun himannaan kabiraa dabalataallee itti dhiyaachuu malaa jedhamee jira gareen ibidda dhaamsu har'allee ibiddan dhaamiin ture dhaamsuuf akka bobba'ee jirutu dubbatama. Namichi umrii waggaa 49 kan ibidda sanaan wal qabatee shakkamuun qabame boru akka mana murtiitti dhiyaachuuf jiru kan himame yoo ta'u ibsi poolisiin baase akka jedhutti mana cabsee seenu hannaaf ibidda qabsiisee gubaatii dhaqqabsiisuun himatamuuf jira shakkamaan kun. qorannaa yaada ummataa ga'eessota yuunaayitid isteetsitti fuuleffate akka agarsiisutti irra jireessi lammiiwwan yaada isaanii kennanii dimookiraasii fi olaantummaa seeraa biyyattii keessatti haala yaaddessaa keessa galuu dubbatan namoonni yaada isaanii maddooduu cbsf kennan kanneen arraba'iin isaanii beekame keessaa dhibbarraa akka jaatamii ja'a kanneen ta'an dimookiraasiin biyyattii haala yaaddessaa yookaan waan kana fakkaatu keessa jira ka jedhan yoo ta'u kanneen dhibbarraa harka soddomii sadii ta'an immoo. Dimookiraasiin biyyattii keessaa amansiisaadha jedhan. Waggaa tokkoffaa Amajjii ja'a guyyaa deeggartoonni pirezidaantii duraanii ka Doonaald Tiraamp otuu seera tumtoonni Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantummaatti filatamuu Joo Baayiden raggaasisuuf walga'iitti jiranii gamoo Kaaptool Hiil yookaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti cabsanii seenanii aleellaa geggeessan ga'uudhaaf yeroo guyyoonni xiqqoon hafanitti qorannaa yaada uummataa kun geggeessame. namoota qorannaa yaada ummataa sanaaf deebii kennan keessaa dhibbarraa harki 83 namoonni hookkaraan waajjira mana maree yuunaayitid isteetsitti seenan gochaa sirrii hin goone jedhanii jiru irra caalaan isaanii gochaan kun akka hookkara loote seentummaa yookaan gochaa mootummaa yuunaayitid isteetsi humnaan garagalchuu yookaan immoo filannoo garagalchuudhaan pirezidaant tiraampiin taayitaarra tursiisuu yaaluu akka ta'etti ka dubbatan yoo ta'u kaan garuu akka mormii daangaa dabreetti dubbatan. vaayirasiin koovidii oomikroon yeroo guutummaa addunyaa waliin gahaa jiru kanatti hindiin arra ijoollee soolan umriin isaanii waggaa 15 haga 18f tallaalii kennuu eegaltee jirti akkasumas ministiriin fayyaa biyyattii arra ibsa baaseen sa'aatilee 24 keessatti lakkoobsi namoota haaraa koovidiin qabamanii 33,750 ta'uu beeksisee jira. faransaay immoo lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii dabalaa deeme hanqisuuf jecha seera ugguraa haaraa hojiirra oolchuu jalqabdee jirti namoonni iddoo tokkotti walga'ii ta'an alatti kuma shan akka hin caalle mana keessatti immoo kuma lama akka hin caalle kadaangeessu seera haaraatu uggura ammaa kana keessa jira. maddooduu kooriyaa kibbaa yoonaap akka gabaasetti biyyattiin har'a namoota yeroo duraatiif vaayirasii oomnikrooniin du'an galmeessuu ishee beeksisee jira. namoonni du'an lamaan umri isaanii waggoota sagaltamaa ol waan ta'eef duuti isaanii kallattiidhaan dhibee vaayirasichaatiin ta'uuf ta'uu dhaba ammallee shakkiitu jira jedha madda oduu kun. as yuunaayitid isteetsitti kan argamu yuunivarsiitii joons hopkinsitti waaltaa koronaa vaayirasii irraa gabaasaan arra ganama ba'e akka agarsiisutti guutummaa addunyaa irratti namoonni koovidiin qabaman miliyoona dhibba lamaaf miliyoona sagaltama kanneen dhukkubichaan du'an immoo miliyoona shaniif qabxee afur akka ta'e beekamee jira lakkoofsi talaalii vaayirasichaa raabsamee agammaatti biliyoona sagal ta'us waaltaan kun arra beeksisee jira dhaggeeffattoota keenya oduun harraaf qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanu nuti ceenaa ammallee nu wajjiniin tura. rakkoon siyaasaa biyya sudaanii hammaachaa deemee muummeen ministeeraa biyyattii abdallaa handooki kaleessa fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisaniiru aangoo gallakkisuu abdallaa handooki hordofuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi yuunaayitid isteetsi yaaddoo qaban ibsaniiru tujubeen dhimma kanarratti gabaasa itti aanu qopheessiteetti.
Hamdook labsee aangoo gadhiisuu isaanii ka beeksisan haasaa televezyiyoona irratti dhiyaachuun dhageessisaniin ture.
Istikmaal qiyaada watanin aziz walcubuur bihi khilaal maa tabaqqaa min cumra lintiqaal naxwa dawla almadaniya dimoqraatiya naa'ida walaqad xaawalta biqadri istaacati.
Biyyi keenya gara badiitti akka hin seenne hamma danda'e yaalii godheera. amma immoo biyyi keenya tattamaan hin sirraa'u yoo ta'e jiraachuu ishee guutummaan balaarra kan buusu boqonnaa jijjiirama balaa qabu irra jirti jedhan hamdook akka jedhanitti akka qajeelfama nagaaf nageenyaatti akkasumas dhangala'uun dhiigaa akka dhaabatu gochuuf biyyattii gara dimookiraatawaaf bulchiinsa siiviilitti ce'umsa ta'u namni kabroon kan itti geggeessu yeroonsaa amma jedhan baatii koloolessaa keessa waraana biyyattiin aangoo irraa kaafamanii. deebisanii aangootti erga deebifamanii ji'a tokko booda fedha ofiin aangoo gadhiisuun isaanii kun kan dhaga'ame hamdook bara 2023 filannoo geggeeffamuuf karoorfame akka itti fuufuuf waraana waliin waliigalteerra erga ga'anii booda aangootti deebi'an hayyuu dinagdeef aangawaa tokkummaa mootummootaa duraanii kan ta'an hamdook ebila bara 2019 warraaqsa uummataan bulchiinsi abbaa irree yeroo dheeraa kan pirezidaanti omaar albashir erga fonqolchamee booda. kan hundaa'e mootummaa ce'umsaa akka hoogganan filataman hiriirri mormiis erga waraanni biyyattii koloolessa 25 haamdookiin aangoo irraa kaasee booda akkasumas baatii sadaasaa keessa haamdookiif hoogganaa waraanaa jeneraal abdul fattaa alburhaan gidduutti erga waliigalteen mallatteeffame boodayyuu ittuma fufe waraannis hiriira sana bittimsuuf humnaan deebii kennuudhaan gaazii imimmaansu rasaasatti dhukaasuu akkasumas rasaasa laastikaa itti dhukaasuu qabe. Haamdook aangoo gadhiisuu isaaniitti aansee ministirii haajaa alaa yuunaayitid isteetsitti kutaan dhimmootii afrikaa ibsa fuula tuwitarii isaa irratti maxxanseen hoogganoonni sudaan adda addummaa isaanii boodatti dhiisanii waliigalteen akka uumamuuf bulchiinsi siivilii akka itti fufu yaadachiisee jira. Muummichi ministeeraa sudaan inni taanuuf kaabineen walabummaa uummataa nageenyaaf haqii akka mirkanaa'u gochuuf akka labsii heeraatti muudamuu qaba. waajjirichitti dabaluudhaan yuunaayitid isteets uummanni sudaan innaanni dimookiraasiitti ce'uuf tattaafataa jirutti cina isaanii dhaabbata aangawoonnis mormitoota irratti haleellaa raawwatan akka dhaabanillee gaafatee jira. gama biraan tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan sudaan voolkar paarts aangoo gadhiisuu haamdoo ilaalchisuun ergaa tuwitarii irratti maxxansaniin murtichatti nan gadda garuu nan kabaja jedhan kanneen hookkara ji'oottan darbaniif itti gaafatamoo ta'an murtiitti dhiyaachuu qabu. sudaan egeree dimookiraatawaaf nageenya qabutti akka milkooftu gochuuf marii mara hirmaachisetu ishee barbaachisa kanas sudaanitti gurmuun gargaarsa qindoomina ce'umsaa yuuniitaams haala mijeessuuf qopheedha jedhan.
Itoophiyaan qonnaa kuduraa fi fuduraa qabaattus baay'ina oomisha kanaa garuu gara biyya alaatii galchaa jirti. Akka fakkeenyaattis bu'uuwwan oomisha paappaayyaa fi avukaadoo keessumaa caqasuun hin danda'ama. Gabaasa kanarratti mitukkuu fi qaaduu namoota haasofsiisee waan qopheesse qabnaa gara sanatti isin dabarsa.
Obbo Tasfuwaajii Gullallee jedhamu qonnaan bultoota kilaasteraan gurmaa'uun paappaayyaa fi avukaadoo oomishaa jiran keessaa isaan tokko. Akka isaan jedhanitti duraan yommuu qonna kana jalqabnu kaayyoon keenya gabaa biyya keessaaf qofa dhiyeessuuf hin turree jedhu.
Nu amma yaanni keenya gizee hojii kana jammarru ekspoortii gona inni yaadneeyyu. Akka ammaatti ekspoortii warru hin danda'amne mootummaan illee dhufee jira pireezidaantiin illee dhufee jira. Gizee dhufanis itti himnee jirra. Isaanis hin beeku rakkinni keenya aga'anii tokko iddoo gurgurtaan qabnu. Kunoo naggaadeen illee nutti taphata. Gati barbaadeetti nutti nurra bita. Bituu bichaa oduu hin ta'in kumtaala shantama keessa kudha shan gateeti soddomi shan fudhata. Lafumarratti gatee kuniin ta'uu kana akkana akkana jedhee ganama gati tokko nutti himee galgalamoo jijjiiree oo gati kana malee siin hin kaffalu jedhee gati mureeti. Galgalaan nu kaffala. Akka ittiin nurra taphate mootummaan illee aga'ee jira. Waagira qonnas hin beeka. Godina keessas dhufanii dhufanii nu gaafatanii hin beeku. Iddoo gurgurtaa Finfinnee keessa bakka tokko bichaa mooti. Bakka digdama bakka kudhan nu kennaati tokko uummata gammachiifna. Lamaanuus hin fayyadamna. Kan dadhabne kana dadhabnee kana bakkana geessine namni nurra bituu dhabne bilchaanne isaa lafa kufee rakkina keessa seenuun nurra hin jiru. iddoo gurgurtaa nu kenna jennee kun kadhachaa jirra. Hagaammaan hin argamne malee kadhachaa jirra. Isaanis nu haagaanii kanumarra jirra jedhu nu harkaan seenne.
Qonnaan bulaan biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan obbo Miidhagsoon yaada obbo Tasfuu Deeggaruun kaayyoon keenya oomishaalee paappaayyaa fi avukaadoo kanneen gara warshaaleetti dhiyeessuuf ture garuu haga ammaa hin jalqabnee jedhan.
Oduuwwan akkasii galee nuuf bareeda ture amma asitti kan jarri faddaaliin hojii hojjetu kana oduun achi galee hiyyeessaan nuumtatii fi achitti xiyyeeffannee itti gurgurachuu dandeenyaa jaaseeran warri cuunfamman asitti yaaramee jira garuu hojii dhagalle hin eegganna gaafa eegalee hojimaan jammarraachaanis. malee dhagalee yaaramee gargaaru.
Mootummaan akkuma kanaan duraa yoo nu deeggare oomishaalee qonnaa keenyaa gara warshaaleetti geessuun sona itti dabaluun gabaa addunyaaf dhiyeessuuf nuti qophiila kan jedhan immoo obbo Tasfuu Waajjiiti.
Nu kuduraa fi muduraa oomishinee kun akkanatti geessine kanaan booda kan nu barbaachisu paakidii goonee kun manni firiijii kan haalaan nuuf hin jira liqaan illee mootummaan ni sirreessee ni sirreessee. hoo nu fide nu amma meediin Itoophiyaa jennee awurooppaa keessa ameerikaanii keessa afrikaa hunduu keessa geessuu dandeenya jechuudha.
Akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti oomishaaleen fuduraa fi kuduraa osoo jiranii bu'aaleen oomisha kanneenii kanneen akka cuunfaa saamunaa fi dibataalee garaa garaa maaliif biyya alaarraa galfamu jedhamanii kan gaafataman ogeessa diinagdee qonnaa kan ta'an gargaaraan piroofeesaraa Bayyaana Ahimad akkas jechuun ibsu.
Amma biyyoota akka keenyaa kan guddachaa jiran kana keessatti oomishni ammaan tana yoo biyya keenya ilaalte ammaan tana rakkoowwan waan gara kuduraa fi muduraa kana industiriitti piroosesii keessa galchuu irratti jiru kana bifa sadiin ilaaluu dandeenya. Tokko warshaaleen agiroo industirii yookaan oomisha qonnaa kana keessaafuu kuduraa fi muduraa kana pirooses godhan biyya keenya keessa hin jiran lakkoofsaan baay'ee xinnoodha. Lakkoofsi isaanii shanii gadi fakkeenyaaf baroota sadeen shanan darban kana keessa kanummaan ammaan tana hubannoon isaan kanarratti qabanuu maangoorraa juusii dalaguun alatti wanneen amma abukaadoo irraa dibata adda addaa kaaroot irraa dibata adda addaa ittiin tolchan kan jedhu kanarratti lakkootu hubannootu jira kanaafuu investaroonni investii isaan kanarratti godhuudhaaf baay'ee xiyyeeffannaan isaanitti kennamee hin jiru jechuudha baay'ee xiqqaa karaa biraatiin ammaas haallummaan biyyattii keenyaa yoo ilaalle dhiyeessii amma kuduraa dhiyeessuu kanarratti warshaadhaaf dhiyeessi isaatis baay'ee xiqqaadha ammaan tan irra guddaan biyyattii keenyaa akka beekamutti parsantii saddeettamii shanii ol qotee bultoota yookaan small hold farmer waan ta'aniif lafti isaan qaban xiqqaadha abreejiin isaa hektaara tokko kan guunne gadi jechuudha kanaaf lafoota kana midhaan nyaataatti oomishuuf malee amma fakkeenyaaf maangoos ta'ee abukaadoo lafoota baay'ee fudhatanii caalaa waan qabaniif isaan kana caalaa biyyattiinis waan hin danda'iniif xiyyeeffannaan isaanii gara oomisha midhaan nyaataa irratti xiyyeeffata.
dhimma kana irratti kan gaafataman koorporeeshinii misooma industirii oromiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo siisaay gammachuu akka naannoo oromiyaatti oomishaalee qonnaa akka dhiyeessii warshaaleef mijatanitti bifa kilaasteraan oomishamaa jiraachuu himu.
Tokkoffaa qonna kana daayiversifaayi gochuu fi koomershaalaayiz gochuudha. Maaliifini namni qotee bulaa fi horsiisee bulaan gabaa ofiif nyaachuuf qotoo itti fayyadamu qotuuf otoo hin ta'e gabaa biyya keessaaf qotuu qofa otoo hin ta'e gabaa biyya alaa fi indastiriif haala indastiriif ta'uudhaan kan akka oomish taasisuudha. Fakkeenyaaf amma tomaatoon jira, timaatimni jira, timaatimni indastiraal tomaatoo akka oomishamu taasisuu irratti jirra. Hojii kanatti galdee jirra. akkasumas avokaadonis paappaayyaanis haala kanaan haala indastiriitti dhiyaachuu danda'uun kun karaa qonnaatiin kun hojjetamaa kan jiru. Akkasumas sarpilas piroodakshinii fiduu fi lafuma amma jiru kanatti kilaasar faarmidhaan hojiin calqabeeti kan jiru.
Qonnaan bulaan erga oomishni isaa ga'es gara indastiriiwwaniitti dhiyeessuuf ni rakkata. Kunis oomishaaleen fuduraa fi kuduraa yeroo gabaabaa keessatti ni badu. Kun immoo dhamaatii qonnaan bulaa gatii dhabsiisa jechuun kan ibsan gargaaraa Piroofeesaraa Bayyaan Ahimadi.
amma biyya keenya keessatti yoo fudhanne oomishnummaan wanta kana ittiin dhiyeessuudhaaf gabaadhaaf dhiyeessuu danda'ummaa qotee bulaan keenya kun ji'a sadi qofa. Ji'oota hafan baay'ee shoorteejii jira jechuudha. Sarpilasiin isaa ji'a sadi qofa sarpilasii qabna. Ammas rakkoo isaa bifa isaa kanarraa ka'ee baay'ee istooriin ta'u kuusanii tursiisuu hin danda'anii meeshaaleen faasilitiin ittiin istoor godhan hin jiru.
Obbo Siisaay Gammachuu akka ibsanitti paarkiin indastirii qonnaa qindaawaa bulbula rakkoo qonnaan bulaas ta'e akka biyyaatti jiru furuuf ijaaramee kan xumurameeru hojiitti seenaa jira jedhu.
Kanaaf haalli kan mijaa'e tokko maal inni bulbula intiriir agiroo indastiraal paark naannoo zuwaayee fi arsii nageellee gidduutti iddoo bulbulaa jedhamutti indastiri paarkiin guddaan ijaaramee hojjetamaa kan jiru. Iddoo kanatti kubbaaniyoon industiraalistoon dhufaniiti iyyuu achitti warshaa isaanii dhaabbachuudhaan qonnaa bulbulaa irraa fudhataniiti iyyuu poosees godhanii biyya alaatti ergu yookiin biyya keessatti gurguru.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikkuuf Qaadu.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanal 57 digiriis irratti. Lakkoobsa addaaka siisteemii virchuwaal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddoma ka Somaaliyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi tokko. Ka Keeniyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi lama hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi sadii akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa ja'aaf kuma ja'aaf dhibba lamaaf digdami sagal. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Guyyaa dhumaa bara 2021 atileetonni Itiyoophiyaa magaalota biyya Ispeenii fi Itaalii keessatti rikoordii haaraa galmeessuudhaan wajjiniin injifannoo gonfataniiru. Eenyu faadha isaan itti aanee dhiyaataatii hordofa.
Atileetonni Itoophiyaa guyyaa jala bultii bara haaraa 2022 magaalota Awurooppaa adda addaa keessatti keessumaa immoo biyya Ispeen keessatti injifannoo galmeessuudhaan bara haaraa simatanii bara moofaa immoo geggeessaniiru. Jimaata dheengaddaa muddee 31 bara 2021 biyya Ispeen magaala Baarseloonaa keessatti fiigicha meetirii 5,000 daandii irratti taasifameen dhiiraa fi dubartootaan rikoordii haaraa galmeessuudhaan Ijigaayyoo Taayyee fi Biraanuu Aragaawii injifannoo gonfataniiru. Akkuma kanaan shamarree waggaa 21 kan taate Ijigaayyoo Taayyee fiigicha meetirii 5,000 daqiiqaa 14 fi sekoondii 19 xumuruudhaan sekoondii 24 caaltee argamuudhaan waldorgommii walmakaadhaan taasifame kana mo'atteetti. Ijjigaayyoon biyya keessatti fiigicha meetirii kuma sadiin rikoordii mataa ishee akka galmeessitee qabdu gabaasameera. Dorgommii dubartootaa kanarratti shamarreen biyya Siwiidiin bakka buutee fiigdee meeraaf baataa daqiiqa kudha shaniif sekoondii afur galmeessuudhaan lammaffaa baatee xumurteetti. Waldorgommii dhiiraatiin rikoordii haaraa galmeessuudhaan kan mo'ate dargaggeessi waggaa digdamaa Biraanuu Aragaawii dorgommii isaa xumuruudhaaf daqiiqa kudha lamaa fi sekoondii afurtamii sagal itti fudhateera. Ji'a tokkoon dura magaala biyya Faransaayii kaabaa keessatti argamtu Liillii keessatti rikoordii haaraa galmeessuudhaan moo'ee kan ture lammii biyya Keeniyaa Jooshuwaa Chapiteegirraayi rikoordii haaraa kana kan fudhate garagarummaa sekoondii lamaatiin. Biraanuun dorgommii Daayimand Liigii darbe irrattis fiigicha meetirii kuma shaniin atileetii moo'e ta'uun isaa hin yaadatama. Dorgommii jimaataa kanarratti Biraanuu taanee daqiiqaa kudha sadii fi sekoondii soddomaan xumuruudhaan lammaffaa kan bahe lammii keeniyaa piiter maaruuti karaa biraatiin achuma biyya ispeen magaala maadiriid keessatti jimaata muddee 31 bara 2021 fiigicha meetirii 10,000 daandii irratti taasifame daggituu azmaraawu daqiiqaa 30 fi sekoondii 26 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti waldorgommii kanarratti hirmaachuuf kan turte kanaan dura yeroo lamaa fi fiigicha meetirii 5,000 kan injifatte lammiin keeniyaa helen obiirii borimtii dorgommichaa waan vaayirasii covid-19 qabamtee fi ittuu hin hirmaatiin hafteetti. Dorgommii magaalaa Maadiriid kanatti lammiin Keeniyaa Edina Jebitook lammaffaa yommuu baatu lammiileen Itoophiyaa Ayyaan Likkinaa fi Heben Haayiluu afuraffaa fi shanaffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Waldorgommii dhiiraatiin daqiiqa 27 fi sekoondii 45 galmeessuudhaan tokkoffaa kan bahe lammii Ispeenii Mahammad Kaatiriiti. Achuma biyya Ispeen kan jiraatu dhalataan biyya Burundii Roodiriigee Kuwaazeeraa lammaffaa baheera. Dorgommii kana irratti dhiironni Itoophiyaa waan hirmaatanii hin fakkaatu. Wal dorgommiin jimaata dheengaddaa biroo immoo kan meetirii kuma kudhanii fi kuma shaniin biyya Itaaliyaa gara kaabaa magaala Boolzaanoo keessatti isa taasifamedha. Dhiiraanis durbaanis atileetonni Itoophiyaa moo'aniiru. Fiigicha meetirii kuma kudhanii daqiiqaa 28 fi sekoondii 18 xumuruudhaan kan tokkoffaa bahee atileet Taaddesee Warquu yommuu ta'u, daqiiqaa 28 fi sekoondii 26 galmeessuudhaan lammaffaa kan bahee Taamiraat Tolaati. Akka gabaasni Federeeshinii Atileetikii Addunyaa jedhutti magaalaa Boolonzaa keessatti waldorgommii meetirii kuma kudhaniin kanaan dura taasifaman kudhan keessaa saddeet kan mo'atanii atileetota Itoophiyaati. Magaala Boolonzaa kana keessatti waldorgommii meetirii kuma shaniin jimaata dheengaddaa taasifame daqiiqaa kudha shanii fi sekoondii digdamii lamaan xumuruudhaan kan moote atileetii Itoophiyaa Daawitee Siyyumi. Atileetii beekamtuun biyya Keeniyaa Nooraa Jeruutoo ni mooti jedhamtee tilmaamamtus sekoondii lamaan durfamtee daqiiqa kudha shanii fi sekoondii digdamii afur galmeessuudhaan lammaffaa baateetti. Galmeen Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa akka agarsiisutti Daawitee Siyyum dorgommii meetirii kuma shanii bara kuma lamaaf digdamii tokko keessa taasifameen lammii Itoophiyaa kan taate sanbaree tafariitti aanuudhaan addunyaarraa lammaffaa irratti galmooftee jirti. Bara kuma lamaaf digdamii tokkoof fiigicha meetirii kuma kudhanii dubartootaan sadarkaa tokkoffaa qabachuudhaan kan galmoofte dhalootaan lammii biyya Itoophiyaa kan taate garuu biyya Bahareenii fi kan fiigdu atileet Qaalkidaan Gazzaanyi. Dorgommii dhiiraa meetirii kuma shaniin bara kuma lamaaf digdamii tokkotti atileetota caalmaa galmeessan keessaa Biraanuu Aragaawii tokkoffaa, lammiin Keeniyaa Jaaqoob Kiroop lammaffaa, lammiin Itoophiyaa Muktaar Idriis sadaffaa irratti galmaa'anii jiru. Fiigicha meetirii kuma kudhaniin Rihooniks Kipruutoo fi Kibiyoot Kaandii lammanuu Keeniyaa irraa tokkoffaaf lammaffaa yommuu ta'an, Taaddasaa Warquu Itoophiyaa irraa sadaffaa irratti galmaawee argama. Fiigicha walakkaa maaraatoonii dubartootaatiin bara 2021 keessatti dursaan kan xumuran lammiilee Itoophiyaa Lattisanbat Gidayii fi Yaalamzarf Yohaalaati. Walduraa duubaan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa fudhachuudhaan. Dorgommii maaraatoonii guutuu fi walakkaa maaraatooniitiin fiigichoo bara 2021 keessa taasifamaniin dhiiraan sadarkaa olaanaa irratti galmeeffamuudhaan dursaan kan xumuran atileetota biyya Keeniyaati. Dorgommiin shaampiyoonii atileetiksii addunyaa ji'a torba booddee as Yuunaayitid Steetsi kutaa biyya Origaan keessatti taasifama. Atileetonni gabaasa keenya keessatti maqaa dhoofnee fi warreen biroo dorgommii kanaaf ammaan qophii jalqabaniiru isaanis isinis nus achiin nu haga'u.
Hordoftoota keenya amma immoo ispoortiitti aansinee mee Taaddasee Fiixee wajjiniin immoo turtii gabaabaa godhaa agarsiiftuun isin dabarsa.
Malee sumayyada sumayyada si malee maayam barbaada. Afaan hundaan mi'a soofta biyyi keellan qabu kuuta uumama hunda jaallata jaalala keessa hundaa laata. Kunnamsituu saba hundaa dhukubaatu xiqqaa guddaa yaamusitaan afaan hundaa yaamusitaan yaamusikaan.
Hordoftoota keenya har'a DC'niif naannoonsee cabbiitu roobaa jira. Egaa hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabus irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanuu karaa VOA afaan Oromoo.comiin nu ergaa. Qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan qindeessitu Tigistii Gammee, Pirooduusariin keenya Nugusuu Taammreetii fi teeknishaanonni istuudiyoo 53ffaa keessa jirtan jiranuu waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya irraas irratti xumurra. Kan isin keessummeessaa ture Bafqaa Duumoradaati amma qophii keenya boriitti walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti.